kumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri uyu wa gatandatu hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru turahera kuri hirya no hino ku isi tujye mu karere k'ibiyaga bigari nyuma turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara naho guhera saa kumi n'ebyiri n'ikiganiro dususuruke nk'uko bisanzwe buri wa gatandatu abiyamamariza kuyobora u rwanda bagiye kumara ibyumweru bitatu biyamamaza ari nabyo byagenwe na komisiyo y'amatora mu kugeza ku babakurikira imigabo n'imigambi yabo paul kagame usanzwe ari ku butegetsi akaba n'umukandida w'ishyaka fpr inkotanyi avuga ko ibyo yagezeho nibamutora azabirenza frank habineza uhagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije akavuga ko ibyo yakoze ari umudepite byerekana ko ashoboye mu gihe umukandida wigenga philippe mpayimana avuga ko ibitekerezo atanga bifite umumaro n'ubwo atatorwa fulgence hakizwera kuva ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi gushize kwa gatandatu abiyamamariza kuyobora u rwanda barazenguruka igihugu bakangurira abaturage kuzabatora barashakisha imvugo zishoboka zituma abaturage bumva ko bashoboye paul kagame ukuriye ishyaka fpr riri ku butegetsi akaba anasanzwe ayobora u rwanda ibyo yagezeho abifata nk'ibyatuma abaturage bamutora n'ubwo anyuzamo akababwira ko hari byinshi bikiri imbere imihanda amashanyarazi ibikorwa remezo byose nabyo hari ibimaze kugerwaho hari ibyinshi tugishaka kugeraho tugishaka kubaka ibyo byose twabigeraho dufite ubufasha bwanyu muhereye ku gikorwa cy'itariki cumi n'eshanu z'ukwa karindwi paul kagame y'imyaka mirongo itandatu n'itandatu avuga ko ibyo atagezeho adakwiriye kubiryozwa wenyine kandi abamutoye baramwizezaga ubufatanye akazi kose mwanshinze mu myaka ishize nagerageje uko bishoboka ndagakora muramfasha ibitaragenze neza ubwo namwe mubifitemo uruhare nk'uko mufite uruhare mu byagenze neza frank habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije gusaba amajwi abaturage abishingira ku mpinduka avuga ko ishyaka rye rimaze kugaragaza mu gihe gito rigeze mu nteko ishinga amategeko nubwo ridahagarariwe bishimishije bafite gahunda nyinshi nziza nziza kandi mutugire icyizere mwarimu ibyo twashoboye gukora nta mugani turi batatu gusa ubu mutugire icyizere tukaba makumyabiri twakora byinshi birenzeho nabo abadepite ariko mutugire icyizere nanjye nka perezida wa repubulika byinshi twabikora bitandukanye cyane abaganga barambwiye ko wavugiye abasirikare ukavugira abapolisi ukavugira abarimu umushahara wabo ukiyongera kuki tuba twibagiwe nawe ugahita abaganga rwose ntabwo twabibagiwe igihe cyari kitaragira naho igihe ubu cyageze n'abaganga tujya kubitaho ku buryo nimutugirira icyizere mu ngengo y'imari ikurikiraho n'umushahara wa muganga nawo uzazamuka frank habineza w'imyaka mirongo ine n'irindwi wakunze kwiyamamaza ashingiye ku byo abaturage binubira agenda yumva mu itangazamakuru yemera ko mu rwanda hari akarengane mu butabera wese ufatwa agafungwa agafungwa muri ribu ribu ukavuga ngo ubundi itegeko riyiha iminsi itanu yo kugufunga ryaba muri wikendi iminsi irindwi ariko akenshi baraza kumva iminsi irindwi bakavuga ngo nta bimenyetso bafite bifatika yo kugufunga bakakohereza mu bushinjacyaha mu bushinjacyaha nabo bakakumara iyo minsi yose icyumweru cyose nabo bakavuga ngo nta bimenyetso bihari bifatika yo kugufunga bakakohereza muri gereza ukambara iroza nta bimenyetso bihari ubu uciye ahantu hangahe habiri warangiza kwa porogaramu bakavuga ngo turasaba ko mudufungira iminsi mirongo itatu y'agateganyo ukongera bya byumweru bibiri wari umaze ufunzwe ubu ukaba umanutse babuzu wambaye iroza wagerayo nta bimenyetso bihari bifatika bakubita amezi atatu amezi atanu umwaka imyaka ibiri yewe hari n'abambaye muri imyaka itanu igeramo ugifunze ufungiwe gateganyo n'isi mirongo itatu y'agateganyo nta bimenyetso bihari bakazakuburanya bagasanga uri umwere warafungiwe ubusa ibyo bintu bigomba gucika mu rwanda kuko u rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko ku mukandida wigenga philippe mpayimana w'imyaka mirongo itanu n'ine udafite ibyo yagezeho kuko yatsinzwe ku mwanya wa perezida no mu badepite kandi akaba ari nta n'ishyaka ahagarariye hari icyo nawe yumva cyatuma yishimirwa n'ubwo adafite icyizere cyo gutsinda hari imyaka irindwi irangiye hari gahunda yayoboweho igihugu mwarayitoreye abataratowe twaragumye hafi tureba niba ibitekerezo twatanze byagiramo uruhare natwe dutanga umusanzu dushoboye none ubu tugiye nanone kongera gutegura imigambi abo muzatora nibyo bazashingiraho abatazatorwa hagati aho ntimuzabe kure muzatege amatwi muzavuge muti nubwo mpayimana tutamutoye hari igitekerezo dushaka murebe ukuntu cyaganirwaho abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa fpr barimo ingabire victoire umuhoza na ntaganda bernard bombi bafite amashyaka ataremerwa n'u rwanda bashinja ubutegetsi bwa kagame kuniga urubuga rwa politiki filijansa kizuera ijwi ry'amerika i kigali muri repubulika ya demokarasi ya kongo bongeye kwemerera abarundi kugura lisansi mu mujyi wa uvira uri mu ntara ya kivu y'epfo ni nyuma y'icyumweru bakumiriwe gushaka lisansi muri icyo gihugu bitewe n'uko yari yarabuze vedasiti ngabo n'ibyo atubwira iyi ngingo yo kwemerera abarundi kuza gushakira igitoro muri kongo yafatiwe mu nama yahuje ubuyobozi bw'umujyi wa uvira sosiyete sivile abacuruzi ndetse n'inzego zitandukanye zikorera ku mupaka wa kavimvi ihuza kongo n'uburundi umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato avuga yuko nyuma y'ingingo bari bafashe yo kubuza abarundi kuza gushakira igitoro muri Kongo babemereye kuko ari abaturanyi kandi nabo iyo bari mu bibazo bajya babafasha gusa uyu muyobozi avuga yuko abafite imodokari aribo bahawe uburenganzira bwo kuza kunyweshereza ndetse no kujyana igitoro mu Burundi bakivanye muri Uvira hatutaki kuona hivyo biashara mpakani papira nta soko y'igitoro dushaka ku mupaka gusa abarundi bafite imodokari zabo bemerewe kwinjira muri kongo bakagura igitoro bakagifata bakakijyana i bujumbura n'ahandi ntidushaka abagurishiriza lisansi mu mabido no ku muhanda wa kavimvira ugana ku mupaka abemerewe gucuruza igitoro ni ababifitiye uburenganzira abayobozi b'abasirikare n'abapolisi nabo ntibemerewe gucuruza igitoro viongozi wa jeshi ama wa polisi na wao pia waruhusiwi kufanya hivyo biashara muri iyi nama kandi yahuje ubuyobozi bw'umujyi wa uvira n'abacuruzi b'igitoro bafashe imyanzuro yo kugabanya ibiciro by'ingendo ndetse n'ibiciro bya lisansi biva ku mafaranga ibihumbi umunani bijya ku mafaranga ibihumbi bine by'amakongomani ndatabaye umuyoboke ni umuturage utuye muri uyu mujyi wa uvira twahuye nawe ari kuri moto agiye ku kazi arashima iyi ngingo yo kugabanya ibiciro by'ingendo kuko amafaranga yari amaze kubashyiraho bitewe n'uko ibiciro byo kwiyunguruza byari byazamutse twacakiriye neza cyane kuko byari bitugoye kuva ibiciro bizamutse bamwaye de transport byari bituvunye cyane abantu bakunze kugendera ku mamoto mu mamodokari amabajaje wagendaga ahantu ha kelike metere ugasanga bakwasa igihumbi igihumbi magana atanu ariko kuri none ibiciro byasubiye mu mwanya wabyo ubu ngubu turishura magana atanu nk'uko byari bisanzwe jarike bahati ni umumotari twahuriye nawe ku kimanga avuye mu rongwe yemeza ko nabo bishimiye ubu uburyo ubuyobozi bw'umujyi n'abacuruzi b'igitoro bagabanyije ibiciro byacyo bagabanije ko ubwa mbere cyarabuze rwose kugera aho kigera iritiro mu bihumbi icenda ariko ubu ngubu kiriko kiramanuka buhoro buhoro ba kadafi bageze mu bihumbi bine n'atanu kuri sitasiyo bageze ku bihumbi bine turiko turabishima ko abantu basa n'uko bari baramaze kuba bagenda n'amaguru kubw'ukuntu bananirwa no kwiyunguruza mwatangiye kubona abakiriya abakiriya bariko baraza buhoro buhoro kubera bumvise ko igitoro cyatangiye kuboneka cyazimbutse n'amabeyi aca abana makeya gusa abacuruzi bato bato batwara igitoro mu mabido bakajya kugicururiza i burundi ku manywa yo kuri uyu wa gatanu bavuga yuko bageze ku mupaka wa kavimvira polisi ya kongo iragifata sibomana bosco ni umucuruzi wa lisansi bashyira mu mabido uno munsi abantu b'abashefu bariko bazana igitoro bakaza kugurisha hehe mu burundi ariko abantu bato bato nibo bariko baracaka
none mwe muri kubona mwahombye gute abantu rero bahombye cyane urabona aba bantu benshi bari ngaha mu mazi iki gitoro amazu yabo urabona yuzuye mu mazi nibo cyari ko kirafasha kubera bagurisha bakaronka rasiyo bivanye n'ubuzima babayemo ariko uno munsi yashoye igitoro baca bakimwaka kandi aricyo kirafasha abana kigafasha n'umuryango undi babahaye uburenganzira bwo kuza kukigura ngaha ni uko baheza ari uburenganzira aba bantu bo ngaha nabo bakadandaza kugira ngo batunge umuryango ubuyobozi bwa polisi twasanze ku mupaka wa kavimvira buvuga yuko bwafashe igitoro kiri mu mabido mu rwego rwo kurinda ko giteza impanuka ariko bwemereye imodokari kuza kunywera muri kongo ndetse no kucyambutsa bamwe mu bacuruza igitoro muri uvira bemeza yuko gihari bavuga yuko impamvu cyari cyabuze ari ubwinshi bw'abarundi n'abakongomani baza kukirangurira mu mabido bakajya kukigurishiriza abandi baturage ndetse no mu burundi ku mafaranga menshi kubera ubukene bw'igitoro kiri mu burundi leta y'u burundi yari yadohoreye abaturage b'abarundi n'ab'abakongomani kucambutsa bakakigurishiriza ku mupaka wa gatumba vedase ngabo ijwi rya amerika uvira muri kenya imbuga mpuzambaga zabaye intwari ikomeye mu gutunganya no gushyira mu bikorwa ingamba z'urubyiruko rwateguye imyigaragambyo yo kuzana impinduka mu gihugu zirimo gusaba ko perezida william ruto yegura ku butegetsi imodoka zihenze indege za kajugujugu z'abantu ku giti cyabo ibirundo by'amafaranga n'imibereho y'abaherwe bigaragazwa n'abadepite bo muri kenya byakwijwe ku mbuga za tiktok na x byongera uburakari mu rubyiruko rwahagurukiye kwamagana izamurwa ry'imisoro mu kwezi gushize imyigaragambyo imaze ibyumweru yamagana izamurwa ry'imisoro ubu iragenda ihindura isura noneho yerekeza ku kibazo cy'imishahara y'ikirenga n'andi mafaranga menshi y'inyongera bagenerwa muri iki gihugu aho urubyiruko rungana na bitatu bya kane by'abagituye bugarijwe no kubura akazi tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi gushize umujinya wateye urubyiruko rwigaragambyaga kwinjira mu nteko ishinga amategeko bayihamya inkongi y'umuriro bashushubikana abadepite ku karubanda babatera amabuye umugenda kuva icyo gihe ingo z'abadepite batari bake n'aho bakorera ubucuruzi biganjemo abari mu ihuriro riri ku butegetsi bamaze kugabwaho igitero n'uru rubyiruko intwaro nyamukuru urubyiruko rukoresha ni imbuga mpuzambaga za tiktok na x aho bafata zimwe muri za videwo z'aba banyapolitike begeranya amashusho n'amajwi azigize bakabiherekeresha amagambo abanenga kuri izi mbuga ubu haraberaho inama zivuga ku mafaranga atagira ingano urubyiruko rwemeza ko yibwe n'abanyapolitike niho kandi urubyiruko rurimo gucura imigambi y'ibyo rugomba gukurikizaho impirimbanyi ziri ku isonga muri iyi myigaragambyo zirashaka uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano artificial intelligence aho bazajya bandikamo izina ry'umunyapolitike amakuru yose arebana n'amafaranga yanyerejwe cyangwa ruswa yahawe agahita agaragara mu kwezi kwa kane no kwa gatanu umudepite wo mu ishyaka riri ku butegetsi zahir jahda yashyize kuri tiktok videwo ye yishimira imodoka ze za range rover mercedes g wagon na lexus ibi bituma abantu bamusubizanya uburakari ari benshi kuva icyo gihe abigaragambya ntibahwema gushaka kugaba igitero iwe mu rugo iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara mu rwanda ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu n'abadepite birarangira kuri uyu wa gatandatu amatora azaba kuwa mbere no kuwa kabiri w'icyumweru gitaha umwe mu bakandida ku mwanya wa perezida wa repubulika frank habineza avuga ko ishyaka riharanira kurengera ibidukikije green party ryiyamamaje ryisanzura uretse mu turere tubiri gusa habaye ihohoterwa inkuru irambuye asumutakaboyi mu kiganiro y'itangazamakuru kuri wa kane mukandida habineza yavuze ko nubwo bahuye n'izi ngorane aya matora bahuriye n'ayo babayemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kuko kuri ubu asanga harabayemo kwisanzura kugeza ku munsi w'ejo tumaze kugera mu turere makumyabiri na dutandatu muri utwo turere twose twakiriwe neza uretse mu karere ka ngoma na rurindo aho twahuye n'ibibazo muri ngoma ho abayobozi bemereye ko politiki cyangwa se abakanda biyamamaza bavuye mu politiki itandukanye ni ukuvuga ngo icyo gihe byaratuvangiye cyane ingoma twarigaragaje na rurindo naho bakoze bisa nk'ibyo bafungisha n'amaduka ahantu hose abantu bose kujya ahandi umuyobozi wa Green Party yabwiye itangazamakuru ko ibibazo bagiriye mu turere tubiri twa Ngoma na Rulindo babigejeje kuri komisiyo y'igihugu y'amatora twashatse kumenya iki iyi komisiyo yakoze kuri ibi birego bya Green Party tuvugana n'umuyobozi w'iyi komisiyo madamu Gasenzigwa Oda atubwira ko aza kudusubiza ko yari mu nama gusa twongeye kumushaka ntitwamubona kuri telefone y'igendanwa muri iki kiganiro n'abanyamakuru frank habineza yabajijwe icyo avuga ku bavuga ko ishyaka rye riri mu kwaha kw'ishyaka riri ku butegetsi rya fpr inkotanyi n'uburakari bwinshi yateye ibyatsi abavuga ibyo agaragaza ko ishyaka rye ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda abantu twaba twavuze kuva tutangira ko turi ishyaka rya opozisiyo tukanabikubitirwa tukanabifungirwa tukajya no muri exile ngewe ni ikimenyetso nagiye mu buhunzi bwa kabiri navukiye mu buhungiro ndangije mbuze nza no mu gihugu cyanjye ndangire nsubira no mu buhungiro inshuro ebyiri ibyo byose wabikora uvuga ngo ngo ufite undi muntu ukorera no turakorera abanyarwanda biriya no mu nteko batuje kuvuga abantu batubuzaga kuvuga ngo nimuvuga ngo tuzabiruka hano mu nteko ngo muzatakaza umugati ntabwo tweza ngo twaje mu nteko gukorera imigati ntabwo byarekeye aho twakomeje duhagarara n'ibyo bibazo yewe na za komite za disipurine twazigiyemo niba n'umutabizi nawe ukabibabwira n'igihe ejo bundi mvuga kuri impunzi zo mu bwongereza byari binkozeho hafi kwirukana mu nteko ubwo se mba munsi iyo tuba turimo tuba turi ku muriro abantu badashaka ko tutangaze tuvugira abanyarwanda mu turere amaze kunyuramo yiyamamaza mukandida wa Green Party yagiye yizeza abaturage ko mu gihe bamutora azakuraho umusoro w'ubutaka abantu bakagira ubwisanzure ku mitungo yabo ko azagabanya inyungu z'amabanki kandi ko azaha abaturage ibiryo bihagije avugurura ubuhinzi umuyobozi wa Green Party avuga ko mu byo yizeza abaturage hari ibyo ishyaka rye ryamaze gukora mu myaka itandatu rimaze mu nteko ishinga amategeko ariho ahera avuga ko afite icyizere cyo kuzatsinda amatora iyo twiyamamaza ntabwo tujya kuri site gusa ko naho duciye twiyamamaza ariko tukumva yuko biterwa n'iyi myaka itandatu tumaze mu nteko ishinga amategeko aho twavuze ibintu byinshi twahubwiye tuzakora bigakorwa leta ikabyemera bigakoreka kuri abaturage ubu badufitemo icyizere ko turi ishyaka ritabesha iyo tuvuga ah, bishoboka kandi bigakunda nibyo tubizeza babona ko bizakunda nkavuga ko mu by'ukuri ah, imbogamizi zabaye ntabwo ah, zi- zi- ni nke cyane kurusha ibyiza twabonye tukaba dufite icyizere yuko mu by'ukuri amatora tuzayatsinda neza ari abadepite baziyongera kuko nabivugaga nibura bagere kuri makumyabiri ndetse na perezidansi ndumva tuyifiteho tuyifat- turimo kwifatishaho intoki kuri mirongo itanu na gatanu ku ijana twashatse kumenya icyo abakurikirana hafi politiki y'u rwanda bavuga kuri uku gutsinda kwa Green Party twegera Dr Bukanani Ismail atubwira uko wabibona tugiye ku mukandida nka Green Party Habineza Frank murabizi ko nawe si bwo bwa mbere mu mwaka bibiri na cumi na karindwi ari mu bakandida batatu n'ubundi bari biyamamaje aha rero urabona ko ubu ngubu noneho mu bihumbi makumyabiri makumyabiri na kane uburyo agenda yiyamamaza urabona ko yahinduye imv- imvugo yahinduye ibikorwa kubera ibyo amaze kugeraho kuko nawe ni umwe mu ba- muri icyo gihe wam- umaze kuba umwe mu bagize inteko ishinga amategeko eh, imigabo n'imigambi agenda avuga harimo bimwe bigaragara ko abaturage babo bamuri inyuma kandi bashyigikiye ishyaka rye aho wenda bamwe bagiye bamubaza batese dr frank urabibona ute mu rwego rwo kugira ngo kuzatsinda muri uno mwaka akavuga ko eh, yabona amajwi ageze kuri mirongo itanu n'atanu cyangwa se ku cya kabiri ukurikije n'uko yabonye amajwi muri bibiri na cumi na karindwi ibyo numva ko twategereza ifirimbi ya nyuma mu matora y'ubushize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ishyaka Green Party ryari ryagize amajwi ze n'ibice bine ku ijana ugereranije n'abaturage bagera hafi kuri miliyoni zirindwi bari biyandikishije kuzatora icyo gihe usanga yaratowe n'abagera ku bihumbi makumyabiri n'umunani asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ubukungu mu bihugu byo muri afurika y'iburasirazuba bwarahungabanye kandi leta zinanirwa gutanga serivisi ku baturage ibyo ni ibyemezwa n'abaseshenguzi basobanura icyateje imvururu ziherutse kuba mu bihugu bya kenya na uganda inkuru ya ignatius bahizi
urwo ni urubyiruko rwo muri kenya mu myigaragambyo ruherutse gukora rwamagana umushinga w'itegeko ryategurwaga wo kongeza no gushyiraho imisoro mishya ku bintu by'ibanze mu buzima iyi myivumbagatanyo yitabiriwe n'ababarirwa mu bihumbi hirya no hino mu gihugu cyane cyane ku murwa mukuru nairobi hano muri uganda habaye imyigaragambyo y'amahoro mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ubwo abacuruzi bose cyane cyane hano kampala bahisemo gufunga amaduka yabo kumara hafi ibyumweru bibiri basaba leta gukuraho umusoro musha wari uteganijwe ku byo bacuruza mu maduka yabo hafi buri mwaka muri uganda haba imyigaragambyo inenga ubutegetsi gusesagura umutungo w'igihugu n'abategetsi kuwiba bakiyubaka bo n'imiryango yabo mu gihe bakawukoresheje kuzamura imibereho myiza y'abaturage bwana francis babu ni umuyobozi mu ishaka riri ku butegetsi rya nrm muri uganda kandi akaba n'umusesenguzi w'ibijyanye n'ubutegetsi imitungo hamwe n'imibereho y'abantu mu karere The biggest problem in the whole of East Africa is corruption.
ati ikibazo gikomeye cyane muri afurika y'iburasirazuba ni ubujura bw'imitungo y'ibihugu ruswa yishe buri kintu hari n'amasezerano abategetsi batuzuza ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ibindi byinshi kandi abayobozi bakibagirwa inshingano bahawe n'abantu ahubwo bakibanda ku kwikungahaza benshi bibwiye ko umushinga w'imari wategurwaga ari wo wateye iyo myigaragambyo oya ahubwo wabaye imbarutso y'ibintu byinshi byababazaga abanyakenya hari amasomo menshi kuri twe muri uganda twakwigira kuri kenya kandi nasaba perezida n'itsinda rye gukanguka bakarwanya ruswa bakanakorera abaturage ibyo bashaka ibyabaye muri kenya birashobora kuba n'ahandi hose It can be done anywhere.
abandi basesenguzi nka sara birete wazobere mu by'amategeko akaba akorera muri uganda na kenya avuga ko ibihugu byinshi byo mu karere bigoswe n'umutego w'amadeni kandi ayo madeni ari ntacyo amarira abaturage bityo amaleta akaba akwiye kwirindana cyane cyane urubyiruko rushonje kandi rwabuze imirimo You know, when you look at the East African budgets for this year that have just been approved, ati iyo urebye ingengo z'imari z'ibihugu byo muri afurika y'iburasirazuba ziherutse kwemezwa igice kinini kigenewe kuriha imyenda nubwo itangana ariko byose biri mu mutego w'imyenda ni ukuri abantu bararambiwe kandi abayobozi babaho batunzwe no kunyereza imisoro y'abaturage bagomba kumenya ko ibintu atari ko bizahora igihe kizagira babazwe nubwo bazi ko kuri ubu abantu basinziriye kandi batazi gushyira mu bikorwa uburenganzira bwabo the people sleeping and they don't know how to exercise their power.
abategetsi muri uganda barimo gukora amaperereza ku bikorwa byinshi bya ruswa bituma igihugu gitakaza amamiliyoni y'amadolari yibwa n'abayobozi ba leta buri mwaka bamwe muri abo bayobozi barimo gukurikiranwa n'ubutabera ku birego bijyanye na ruswa bamwe mu banyagihugu bavuga ko imyigaragambyo nk'iyabaye muri kenya bitinde bitebuke izaba no muri uganda izina nitwa rogers manishimwe ibibazo biri muri kenya nibyo bibazo biri ku babyiruko urubyiruko rwa hano muri uganda umuntu ariga akarangiza univasite akazi kakabura na hano muri uganda nibakomeza kwiba ntiba- ntibite ku kibazo cyo gushakira urubyiruko ibibazo bafite ngo bikemuke nta kundi pe naho bizaba nk'ibya kenya nitwa hagumimana robert Ah, hano muri uganda naho imisoro barayongeje na cyane nko ku mavuta nakubwiza ukuri yuko turi ku time bomb isaha yose ibiri kenya bizaba ahangaha kandi sinzi niba bazashobora no kubitangira na hano muri uganda murabasha kugira ngo wenda abantu mwabafunga bari kuvuga ariko time bomb ntizabi ituritse you will not believe hari n'abatekereza ko bigoye kugira ngo muri uganda hakorwe imyigaragambyo nk'iyabaye muri kenya kubera ko igihugu kidakurikiza amahame ya demokarasi nk'uburenganzira ku bwisanzure ariko sara avuga ko impamvu atari iyo yonyine Some of the things you see in Uganda are also happening in Kenya.
ati intandukano ko muri kenya ubuzima bugoye cyane muri uganda abantu bafite ibiryo ndetse n'abadakora akazi bararya ku banyakenya politiki iyo ari yo yose ya leta igira ingaruka ku buzima bwabo niyo mpamvu bafite ishaka ryo kurwanya abanyayuganda bo ntibakita ku buryo bayoborwa nubwo batanga imisoro myinshi muri uganda ushobora no kwirengagiza ukibwira ko ubutegetsi butabaho ariko ukabaho icyo ni ikibazo gikomeye rero abanyayuganda bakeneye gukanguka bagasaba leta gukora ibyo ishinzwe gukora But you can forget about this government and live your life.
ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
ikiganiro cy'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro cy'abakenyezi ni ku ijwi ry'amerika
mu burundi abagore bishakiye imirimo y'ubukorikori bavuga ko ibatunze bamwe muri abo bagore bize amashuri yisumbuye n'amakuru ariko ntibabona akazi muri leta inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragizwaho na thierry vendayishimiye aba bakenyezi baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya amerika bakorera mu bice bitandukanye mu gisagara ca bujumbura imyuga itandukanye barimwe bahejeje amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza bamwe muri abo bari basanzwe bakorera leta mu nyuma barondera ibyo bikorera bijanye n'imyuga nk'uko babitwiganiye bivanye n'uko babona ko amafaranga bahembwa ari make ntibashobore kwibeshaho bivugire fideli ni umukenyezi yari asanzwe afise akazi muri leta avuga ko amaze imyaka igera kuri itandatu atanguye gukora umwuga w'ubugenegene aho acapa akoresheje amarangi ibintu aba yiyumviriye mu mutwe ariko atahandi yabibonye nk'uko yabidusiguriye ibyo bita art abustre mu rurimi rw'igifaransa Rero ibyo nkora ni ibintu washaka mbere abarundi badakunda kungurira ibintu bita are abusitire yego ndasiga amarangi bimwe bisaba kwiyumvira ukavuga uti mbega nk'aha none yoba yashatse kugira iki cya kintu ukiravye ukimara ku mwanya uyu mukenyezi avuga ko we watakira komande nk'uko abandi babikora ahubwo abamugurira bagwiriyemo abanyamahanga bashima ibyo yakoze basanze yabiheraheje ikinje muri icyo nkora ari abusiresi ishobora kuyisigura mu kironi ni ibintu biboneka n'ibitaboneka ni ibintu biri mu mutima ni ikintu wiyumvira nk'ubu ukibaza uti intambara nta n'ahantu namwe wabonye bariko bararasana nta wabonye bagwana mugabo ukiyumvira uti intambara iba imeze gutya ugaca ushiramwo nk'amarangi yerekana umubabaro yerekana yuko aho hantu hatameze neza abagura cyane ni abanyamahanga kubera aribo batahura iyo stile ya tunzu ya are abusire nibo bayumva cyane mugenzi we nawe asanzwe akora umwuga wo kujisha akoresheje urunyuzi inesi gateka ni umukenyezi afise abana yarize amashuri yose ndetse akaba yashoreje kaminuza mu gisata c'ubuganga avuga ko yakuze akunda umwuga aho yifuza kubona ibintu bikorerwa mu burundi bishorerwa ku masoko mpuzamakungu ku buryo uba ubonye impuzu yajishwe amenya ko yakorewe mu burundi atangura atubwira ibyo yakoze ubwa mbere byatangaje abantu mu burundi ndagira la conception ya couronne du miss burundi ndibona couronne yanje miss burundi ayambaye ndabona bariko baravuga rufa yakoze couronne ya miss burundi ndagira conception ndiha muri jewe ndavuga ati umurundikazi nomushushanya niki ndabona ko umurundikazi nomushushanya n'igisabo umuntu ateye neza bavuga ngo ateye nk'igisabo cyari ikintu ca mbere ngira nkore antakeruva nanjye muri byose nari nzi ko nshobora- ko nshobora gukora ikintu gishobora gutangaza uwundi muntu Ines Gateka avuga ko abantu benshi barimo n'abarundi bazi ko umwuga wo kujisha uzwi mu bakenyezi batize baba ahantu habi n'ibindi bitari byiza bityo akaba yifuza gukura mu bantu ibyo byiyumviro bitajanye n'igihe kuko uwo mwuga utunze benshi kandi bamenyekanye ku isi uvuze kujisha birafise konotasiyo mbi babiha birambabaza niyo defi nshaka guholeva umugore ajisha akora umwuga ni umugore atize ni umugore amashuri yamunaniye c'est pas vrai l'art ni ikintu gikomeye cyane ndavuga ati jewe ngira njishe ngira nkore brand sindiko ndajisha juste kugira ngo njishe biherere ngaho ndashaka brand brand y'uburundi mvuze brand c'est la marque ndashaka yindi marque burundaise ivuye mu kujisha n'umunyamerika ayibonye azovuga ati iyi mpuzu yakorewe mu burundi impuzu nambara nizo njisha amasakoshi yanjye usanga ari ibintu najisha ndayishimiye darlene nawe akora umwuga wo kudesa akoresheje urushinge n'urunyuzi canke agakoresha koroshe aradusigurira icatumye atangura gukora uwo mwuga nabitanguye ndabiravye ku muntu naba ku muwonkere umugore we yarabikora hama igihe kimwe ce ndatora urushinge ndavyigana uko yaduze urushinge nkaharura inshuro acishijemwo canke azisohoye nisanga nabimenya ikintu catumye nobikora ni uko kenshi narazikunda izo shuka nk'iyo ndazibonye zi- zishashe ku gitanda nkifuza nkavuga ati nanjye ndakeneye kubona ishuka nakoze nyene yoba imeze ku gitanda nawe avuga ko kuva ahejeje amashuri atigeze aronka akazi ariko ibyo akora bikaba byaramufashije cane kuva atanguye kubikora mpejeje ishuri nta kazi ka leta ndaronka mugabo iyo ndose umuntu ashobora kumpa komande ndabona yuko amavuta canke isabune ndetse nsubiye n'inyuma ndi umunyeshuri narashobora kuriha minerivare mu mafaranga y'ishuka nakoze aba bakenyezi batera akama abandi bakenyezi n'abigeme kwijukira gukora imyuga kuko umukenyezi muri iki gihe ariwe nkingi y'umuryango cane cane mu bijanye no gutunganya neza iby'urugo bityo iyo afise ico akora cinjiriza umuryango biba akarusho umukenyezi niyo yaronse bike arazi kubigwiza si cyo kimwe n'umugabo umugabo araronka ibintu hanyuma akabisanzaza mugabo umugore ni ukuri arazi gukora neza hanyuma ibintu akabyegeranya banemeza ko iyo myuga bakora ibabeshejeho n'imiryango yabo kandi ko bizeye ko bazoshika kure bagatera imbere ikindi bavuga ni uko gutera imbere ku bakenyezi mu bikorwa bakora bakeneye guterwa intege na cane cane n'abagabo babo kuko iyo bababereye intambamyi bakababuza kuja muri uyo mwuga baba babiciye amahirwe bagakangurira abagabo baca intege abagore babo kubireka kuko umuryango kugira utere imbere ugirwa n'abantu babiri ari bo umugabo n'umugore thierry vendayishimiye ijwi ry'amerika kigali urakoze tiyarive ndayishimiye ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ucira injiji amarenga amara ibinonko umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana inshuti muduteze yombi mu masegonda make tuba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusuruke tubagezaho buri wa gatandatu mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese